igitabo intambara ikomeye igice cya cumi na gatanu bibiliya ni ihinduramatwara mu gihugu cy'ubufaransa ihinduramatwara ryabaye mu kinyejana cya cumi na gatandatu ryari ryaragejeje mu bantu bibiliya ku mugaragaro risaba ko yemerwa mu bihugu byose by'uburayi ibihugu bimwe biyakirana umunezero nk'ubutumwa mvajuru mu tundi turere ubupapa nibwo bwari buganje ku rwego ruhanitse maze abaho bayamaganira kure badashaka kwihagera rwose ni uko umucyo wa bibiliya usanzwe uhindura imibereho y'abantu usa n'uharinzwe rwose uretse mu gihugu kimwe niho hakiriwe umucyo urahacengera ariko umwijima ntiwahunga rwose mu myaka ibinyejana byinshi ukuri n'ibinyoma byabaye mu rugamba rwo kuraturana maze ikibi kigeze ubwo gisa n'ikinesheje ukuri mvajuru guterwa umugongo uko gucirwaho iteka ni uko ni uko umucyo waje mu isi abantu bagakunda umwijima kuwurutisha umucyo icyo gihugu cyagombaga gusarura vuba cyangwa bitinze ibyo cyabibye umwuka w'imana ukurwa mu bantu bari barawuhawe kuko basuzuguye impano y'ubuntu ikibi gihabwa intebe kirasagamba maze rubanda rwose bibonera amatunda yeze ku giti cyo kwiyemera no kwanga umucyo urugamba rwatangiwe n'ubufaransa rurwanya bibiriya rwamaze imyaka ibinyejana byinshi rwagombaga kugera kure mu gihe cy'ihinduramatwara iryo shyano ry'ikibi ryagize ingaruka yo gutsemba bibiriya mu gihugu cy'i Roma rwabaye urugero rubi rutigeze rubaho rugaragarijwe isi yose muri politike y'ubupapa cyari ikimenyetso kigaragaza ku mugaragaro umugambi w'inyigisho z'ubupapa kuva mu myaka ibihumbi byinshi bishize umugambi wo kwamagana bibiriya mu gihe ubupapa buzaba bukomeye cyane wari waravuzwe n'abahanuzi kandi umwuka wera yari yaramenyesheje nanone ingaruka zibabaje zizakurikiraho mu bufaransa ubwo umuntu w'umunyabyaha azigira igihangange marayika w'umucyo yabwiye yohani ibibyerekeye mu iyerekwa yagize ati kandi umudugudu wera itorero ry'ukuri uzamara amezi mirongo ine n'abiri bawukandagira abahamya banjye babiri nzabaha guhanura iminsi igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu bambaye ibigunira kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini niwo witwa isodomo no mu egiputa mu mvugo y'umwuka ari naho umwami wabo yabambwe abari mu isi bazazishima hejuru bazikina ku mubyimba banezerwe boherezanye impano kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku mana winjira muri bo bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera ababibonye ibihe bivugwa aha ari byo amezi mirongo ine n'abiri n'iminsi igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu bingana n'igihe itorero ry'ukuri ry'uwiteka ryagombaga kubabazwa n'ubutegetsi bw'igitugu bw'i Roma iyo myaka igihumbi magana abiri mirongo itandatu yo kwikuza k'ubupapa yatangiranye n'igihe cy'ubukomere bw'iyo ngoma mu mwaka wa magana atanu mirongo itatu n'umunani nyuma ya kirisitu kandi burangira mu mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani icyo gihe ingabo z'ubufaransa zinjiye i roma zifata papa ziramufunga maze zimwerekeza ahantu agomba kuba wenyine agwayo nubwo undi mupapa yahise atorwa akamusimbura ntabwo byashobotse yuko imbaraga ubupapa bwari bufite ikomeza nka mbere akarengane k'itorero ntikakomeje mu gihe cy'iyo myaka igihumbi magana abiri mirongo itandatu mu mbabazi z'imana igirira ubwoko bwayo yagabanyije ibyo bihe byo kugeragezwa gukomeye ubwo kirisitu yavugaga iby'ibihe biruhije itorero rizanyuramo umukiza yagize ati iyo minsi yaba itagabanyijweho ntiyajyaga kuzarokoka n'umwe ku bw'ihinduramatwara akarengane gahagarikwa mbere y'umwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani umuhanuzi yongera kuvuga yerekeje ku bahamya babiri ati abo bahamya nibo biti bya elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi naho umunyazabura ati ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira yanjye abo bahamya bombi berekana ibyanditswe by'isezerano rya kera n'isezerano rishya uko biri byombi ni ibihamya by'ingenzi bihera mu itangiriro bigahamya ukudahinduka kw'itegeko ry'imana kandi byombi ni ibihamya by'inama y'agakiza ibihamya byose ibitambo n'ubuhanuzi byerekanaga kuza k'umukiza ubutumwa bwiza n'inzandiko zo mu isezerano rishya bivuga byose uko umukiza yaje mu isi igihe gikwiye gisohoye cyahanuwe n'abahanuzi kikerekanwa n'ibihamya bazahanura iminsi igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu bambaye ibigunira mu gihe kinini cy'icyo gihe abahamya b'imana babaye mu mwijima ubutegetsi bwa papa bwagerageje guhisha abantu ukuri kw'ijambo ry'imana maze bashaka abahamya b'ibinyoma bavuguruza ukuri kwaryo ubwo bibiliya yari imaze gucibwa n'ubuyobozi bw'itorero bw'icyo gihe ubwo ubuhamya bwayo bwari bumaze kwamaganwa kandi abantu bahanzwemo n'abadayimoni bagakora uko bashoboye kose ngo bayangishe abantu ubwo abatinyukaga kuvuga iby'umucyo wayo n'ukuri kuyibonekamo batotezwa bakagambanirwa bakicwa bagatabwa muri za kasho bazira kwizera kwabo cyangwa kubw'amahirwe bagashobora guhungira mu buvumo bwo mu misozi cyangwa mu myobo nibwo rero abahanuzi bakiranukira imana bahanuraga bambaye ibigunira kandi bakomeza guhanura mu gihe kingana n'imyaka igihumbi magana abiri mirongo itandatu mu bihe bibi by'umwijima hakomeje kubaho abantu bakiranukira imana bagakunda ijambo ryayo kandi bagaharanira icyubahiro cyayo abo bakiranutsi bagiye bahabwa ubwenge imbaraga n'ubushobozi bwo kuvuga ukuri mu gihe cyose nk'icyo kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi uko niko akwiriye kwicwa abantu ntibashobora gukomeza kwica nkana amategeko y'imana ngo babure guhanwa ubusobanuro bw'iryo jambo rikomeye ryavuzwe buboneka mu gice cya nyuma cy'ibyahishuwe ngo uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no kuri rwa rurembo no kuwa rwa rurembo rwera byanditswe muri iki gitabo iyo niyo mibura imana yavuze kugira ngo ibuze abantu guhindura uko kwaba kuri kose ibyo yavuze cyangwa yategetse ayo magambo yayo y'inkoramutima yerekeye ku bantu bose bagerageza gukoresha abandi bagashora abantu mu bitekerezo bibi byo gufata itegeko ry'imana nk'aho ridakomeye abantu bose bashyira ibitekerezo byabo imbere bakabisimbuza iby'imana abagerageza guhindura ubusobanuro bw'ukuri bw'ibyanditswe kugira ngo bakore ibyo bishakiye cyangwa banezeza ab'isi bishyiraho umutwaro uteje akaga ijambo ryayo n'itegeko imana yandikishije bizashyira ku munzani buri muco w'umuntu kandi bizaciraho iteka abo icyo gipimo kitibeshya cyerekanye ko badashyitse ubwo bizaba bimaze kwerekanwa byose ku mugaragaro igihe abo bahamya babiri barangije guhanura bambaye ibigunira cyarangiye mu gihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani ubwo begeraga iherezo ry'igihe umurimo wabo wakorwaga mu mwijima ubushobozi bwerekanywe n'inyamaswa iva mu gitaka bwarabarwanije mu bihugu byinshi by'uburayi ubutegetsi bwinshi bw'amatorero na za leta bwari bwarasabwe n'imbaraga ya satani kuva imyaka magana menshi binyuze mu bupapa aha nanone tuhabona kongera kwiyerekana kw'imbaraga ya satani politiki y'ubupapa yitwaje kubaha bibiliya yari iyo kuyigumisha mu ndimi z'amahanga zidasobanutse no gukomeza guhishwa abantu mu gihe cy'ubutegetsi bwayo abahamya bakomeje guhanura bambaye ibigunira ariko indi mbaraga inyamaswa iva mu butaka yagombaga guhaguruka ikarwanya ku mugaragara ijambo ry'imana umudugudu munini aho abahamya bicirwa mu tuyira twawo imirambo ikaguma irambaraye ku gasozi uwo mudugudu mu by'umwuka ni egiputa misiri mu bihugu byose bivugwa n'amateka ya bibiliya nta gihugu cyageze ku rugero rwo guhakana imana ihoraho nka egiputa kandi kirwanya byimazeyo amabwiriza yayo nta mwami watinyutse kurwanya ku mugaragaro yitwaje intwaro ngo arwanye ubutegetsi bw'ijuru nk'uwa egiputa igihe Mose yamuzaniraga ubutumwa mu izina ry'umukiza farawo yavuganye ubwirasi ati uwiteka ninde ngo mwumvire ndeka abisirayeli sinzi uwiteka kandi ntabwo narekura abisirayeli aha niho hagaragara guhakana imana gukabije kandi igihugu kigereranywa na egiputa nacyo gihakana iby'imana ihoraho itegeka kandi kikerekana umutima wo kutizera no kugoma umudugudu munini ugereranywa na none mu by'umwuka na sodomu urugomo rwa sodomu kwica amategeko y'imana byagaragazwaga n'ubukire abaturage bari bafite kandi icyo cyaha cyerekanaga imwe mu mico yaranze igihugu gikora ibihwanye n'icy'ubutumwa buvuga bityo nk'uko amagambo y'umuhanuzi avuga mbere y'umwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda n'umunani ubutegetsi bumwe bukomoka kandi bufite amatwara ya satani bwahagurukiye kurwanya bibiliya kandi mu gihugu aho bajyaga gushobora muri ubwo buryo gucecekesha ba bahamya babiri b'imana hagombaga gukurikira ku mugaragaro guhakana imana nk'ukwa farawo no kwandavura nk'ukwa sodomu ubwo buhanuzi buza gusohozwa nk'uko bwahanuwe rwose mu buryo butangaje mu mateka y'ubufaransa mu ihinduramatwara ryo mu gihumbi magana arindwi mirongo icyenda na gatatu ku nshuro ya mbere nibwo babonye igikongote cy'abantu bajijutse bafata ubutegetsi bw'igihugu cyari gifite abakirinda bakomeye mu burayi maze bakavuga n'ijwi rirenga yuko bahanye ukuri kwari gusanzwe kuzwi kandi kubashywe n'abantu maze mu ntera imwe bagahakana ko batazongera gusenga imana ubufaransa nicyo gihugu cyonyine ku isi cyagize amateka y'impamo agaragaza yuko igihugu cyigometse ku mugaragaro ku mana muremyi w'ijuru n'isi habayeho kandi hakomeje kubaho abantu bagomera imana kandi batayizera mu bwongereza mu budage no muri esipanye n'ahandi ariko ubufaransa nibwo bwafashe umwanya wa mbere mu mateka y'isi nka leta yashyize mu itegeko nshinga ryayo yuko nta mana ibaho iryo tegeko ryakurikiwe n'ibyishimo byo kubyina kw'abaturage n'abatuye imidugudu kubwo kwerekana umunezero baryakiranye ubufaransa bwerekanye ku mugaragara ibimenyetso byaranze sodomu mu gihe cy'ihinduramatwara hagaragaye imitegekere y'igihugu itarangwamo umutimanama ubutegetsi bwahenebereye mu mico byateje akaga imidugudu yo mu bibaya umwanditsi w'amateka ageza ubwo avuga ibyo guhakana imana no guta umuco mu bufaransa nk'uko rwose byari byarahanuwe mu mategeko y'idini harimo agenga imibanire y'abashakanye yarapfobejwe nyamara niyo ndahiro ikomeye igomba kugirwa n'abantu kurusha izindi ndahiro kuko ariyo yubaka imibanire n'abandi igakomeza imiryango nuko bayihindura ikintu cy'amasezerano yoroheje cyane hagati y'abakundanye asa n'agateganyo k'uburyo abo babiri bashobora kuyakomeza cyangwa kuyasesa mu gihe bishakiye iyo abadayimoni mu murimo wabo wo gusenya ibyiza mu ngo z'abantu babona ko ikibi bagamije gukongeza mu bantu ari ikintu kizakomeza gukorwa n'uruhererekane rw'imiryango ntibabura guhera ku gutesha agaciro amasezerano y'abashakanye uwitwa sophia arenoti mu magambo ye yise ubukwe nk'ubwo guhuriza mu busambanyi aho umukiza wacu yabambiwe iyo mvugo y'ubuhanuzi yasohoreye no mu bufaransa nta handi mu bindi bihugu higeze hagaragara umwuka mubi w'urwango banga kirisitu nko mu bufaransa nta kandi karere ukuri kwahuye n'ingorane zikurwanya zirimo no kwica nko muri icyo gihugu mu bikorwa by'ubufaransa byo kurenganya ababwirizabutumwa bwiza bongeye kubamba kirisitu ku musaraba bikorewe abigishwa be imyaka ibinyejana yarakurikiranye amaraso y'abera atemba mu gihugu nyamara abavuduwa babaga mu misozi y'ipiyemo bemeraga gutanga ubuzima bwabo kubw'ijambo ry'imana no guhamya kirisitu abavandimwe babo aborubijwa bo mu bufaransa nabo baharaniraga ukuri mu minsi y'ihinduramatwara abigishwa ba kirisitu bishwe urw'agashinyaguro abami ibikomangoma abagore b'abakomeye ndetse n'abakobwa b'inkumi b'indatwa mu gihugu bose bacuritse ingohe bisiga iby'umubabaro ku bw'abantu bishwe bazira kirisitu abahugeno b'intwari barwaniraga uburenganzira bwo kwemerera umutima w'umuntu ibyo ubona ko biwunogeye byera kurusha ibindi bavushijwe amaraso babicira ahantu henshi abaporotesitanti bagizwe ibicibwa bidahabwa agaciro n'amategeko bagurishwa impiya bashorerwa nk'inyamaswa itorero ryo mu butayu abakomoka ku bakirisitu ba kera bakaba barasigaye mu bufaransa mu kinyejana cya cumi n'umunani bihishe mu misozi y'amajyepfo bakomeza kwizera kwa ba sekuru iyo bageragezaga guteranira hamwe nijoro haba mu ibanga ry'umusozi cyangwa mu bihuru ahatagaragara bakurikirwaga n'ingenza bakabazana mu buryo bubabaje bakabagira imbata zabo mu buzima bwabo bwose abeza b'indakemwa abize n'abagaragaraga ko bazi ubwenge muri bo barabohwaga bakabashumurira ibisambo n'abicanyi ngo babice urubozo abandi bagiriwe impuhwe bicirwaga aho barashwa amasasu mu gihe bapfukamye basenga abasaza abagore batagira kirengera abana batazi ikibi n'ikiza abo bose batabwaga ari imirambo aho bakoraniye iyo wanyuraga muri iyo misozi n'amashyamba aho bamenyereye guteranira ntibyabaga igitangaza gusanga muri buri ntambwe nke imirambo ibyatsi byabaye amaraso indi mirambo ihambiriwe ku biti igihugu cyabo gisenywa n'inkota intorezo n'umuriro gihinduka ubutayu bunini mu buryo buteye agahinda ayo marorerwa ntiyakozwe mu gihe cy'ubujiji ahubwo yakozwe mu gihe cy'imyaka y'ubujijuke mu bufaransa igihe ubucurabwenge bwari bwogeye henshi n'ubwanditsi igihe abapadiri b'ibwami n'abo mu murwa mukuru bari intyoza kandi bazi gutunganya imvugo y'uburyarya mu rwego rwo hejuru bavuga ibyo kugirirwa ubuntu n'urukundo ikibi kirusha ibindi byose muri ayo marorerwa cyabaye igikorwa cy'abadayimoni kivugwa cyane muri icyo kinyejana ni iyicwa ry'umutagatifu bariteremi ubwo umwami yagiriwe inama n'abapadiri n'abayobozi bakuru b'i Roma kwemeza igihano cyo kwicwa maze inzogera yo mu ngoro ibwami irangurura muri iryo joro nk'ikimenyetso cyo gutangira ubwicanyi abaporotesitanti ibihumbi n'ibihumbi bari basinziriye mu macumbi yabo biringiye ko bafite amahoro ku bw'ijambo ry'umwami ariko aza kwisubiraho batabizi mu kanya gato bose abamarira ku icumu satani niwe wayoboraga ibyo bitero akoresheje abiyita abarwanashyaka b'idini gatolika nk'uko kirisita ari we wari umuyobozi utagaragara w'ubwoko bwe mu gihe bwavaga mu bubata bwa egiputa satani nawe yari umuyobozi utagaragara w'abakozi be muri ibyo bikorwa byo kurimbura abantu bazira kwizera kwabo mu murwa i parisi ubwicanyi bwamaze iminsi irindwi iminsi ibanza itatu yarimo uburakari bukomeye cyane ntibyagarukiye gusa mu murwa mukuru ahubwo ku bw'itegeko ry'umwami byakomeje kwiyongera bigera mu turere mu midugudu yose aho abaporotesitanti bari hose ntibitaga ku myaka y'ubukuru cyangwa igitsina ngo bagire uwo barokora ntibagiriraga impuhwe uruhinja cyangwa ukuza afite imvi ibikomangoma n'abanyamusozi abasore n'abashaje abagore n'abana bose basogotswaga kimwe mu mezi abiri ubwicanyi bwari bumaze kuyogoza ubufaransa bwose abantu b'imfura z'igihugu cy'ubufaransa ibihumbi mirongo irindwi barapfa papa geregori wa cumi na gatatu yumvise inkuru y'abahugeno arishima cyane kuko yari abonye ibyifuzo bye bigezwaho maze umwami sharire wa cyenda amugira umwana we akunda cyane umudugudu wa roma wuzuramo umunezero utangaje imbunda za kano zirasirwa mu ngoro y'umutagatifu anje kugira ngo zakire kwizihizwa kw'icyo gihe kibanejeje inzogera ziravuzwa imuri ziracanwa ku bw'umunezero zirara zaka ijoro ryose gerigo akurikiwe n'abakaridinari n'abapadiri be abayobora mu mukimbagiro ku rusengero rwitwa umutagatifu rudoviko saint louis aho umukaridinari rohane yaririmbiye tedewumu indirimbo y'ibyishimo no guhimbaza iminiho y'abapfiraga ku butaka bw'ubufaransa yari nk'indirimbo iryoheye amatwi abari i roma hacurishijwe umudari wo kwibuka iryo yicwa ry'abantu ribashimishije uwo mudari ushyirwaho w'umutako muri vatikani kugeza uyu munsi werekana ibihe bikomeye byagiriwe umutagatifu bariteremi papa ashaka kwereka umwami sharire ishimwe kubw'imyitwarire ye myiza ashima amwoherereza ururabyo rwa roze rukozwe mu izahabu n'ababwiriza b'ingenzi bavuye i roma maze basomera ku ruhimbi ibisingizo by'umwami sharire katerine na gizeze bitiriwe abahanzi bashya b'itorero rya papa umwuka wa satani wakoresheje ubwicanyi bwabereye muri katedrale mutagatifu bariteremi ni nawo soko y'ibyaranze ihinduramatwara bageze ubwo bemeza yuko yesu kirisitu ari umubeshyi kandi ko ijambo ry'ibanga rihurirwaho n'abafaransa batemera yesu kirisitu ari honyora ishyano berekeje kuri kirisitu ibitutsi bituka ijuru n'ingeso z'ubugizi bwa nabi mu bantu bisobekeranya amaboko maze biba inshuti biranywana maze abantu b'ibifura abicanyi ba ruharwa bahabwa icyubahiro kiruta icy'abandi muri ubwo buryo satani yari ahawe ishimwe mu gihe kirisito wabambwe imico myiza yagiye imuranga ari ukuri ubutungane urukundo rutagira uburyarya inyamaswa ikomotse mu butaka iza kubarwanya irabatsinda kandi irabica ubutegetsi butemera imana bwatwaraga ubufaransa mu gihe cy'imyivumbagatanyo n'ingoma y'iterabwoba bishoza intambara irwanya bibiliya ku buryo ibisa n'ibyo bitigeze bibaho bityo ku isi yose inteko nkuru y'igihugu yamagana ijambo ry'imana ibitabo bya bibiliya byose birakorakoranywa maze bihabwa agaciro gake birasuzugurwa ku mugaragaro bihabwa inkongi y'umuriro amategeko y'imana araribatwa ibigo byacapaga za bibiliya birafungwa ikiruhuko cy'icyumweru gishyirwa ku ruhande gisimburwa no kwinezeza no gutuka iby'imana buri munsi wa cumi umubatizo no guhabwa ukarisitiya birahagarikwa ibimenyetso biranga aho bahambye abantu byandikwaho ngo urupfu ni ibitotsi by'iteka bahakana yuko kubaha uwiteka atari itangiriro ry'ubwenge ahubwo ari itangiriro ry'ibisazi gusenga kw'idini kurahagarikwa uretse imirimo yo gusenga bijyanye n'umudendezo no gukunda igihugu umwepiskopi w'i Paris ushinzwe itegeko nshinga ararikirwa gukora ikintu gikomeye kitigeze gikorwa mu giterane cy'abayobozi b'igihugu bakuru ahera ko araza yiyereka abari aho bose maze atangaza ko idini yigishije imyaka myinshi itari iy'ukuri ahubwo byari amaco y'inda y'abapadiri muri rusange ko nta shingiro ryari rifite haba mu mateka cyangwa mu kuri nyako kw'idini ahakana mu magambo y'ubuhanga bwinshi kandi yumvikanisha yuko imana itabaho nyamara kuyisenga nibyo byari byaramuhesheje kwerezwa uwo murimo nuko avuga yeruye yuko agiye kwiyegurira gusenga idini ry'umudendezo uburinganire n'umuco mbonera amaze kurambika ibimenyetso biranga abepiskopi ku meza ni ukuvuga amapeti perezida w'icyo giterane aramuhobera nk'umuvandimwe abapadiri benshi bari muri icyo giterane bigana icyo akoze abatuye isi bazanezezwa nabyo maze bamwishimire bazohererezanya impano kuko abo bahanuzi bombi bazababaza abatuye isi ubufaransa bwinangiye bwari bwaracecekesheje ijwi ry'imiburo y'abo bahamya bombi boherejwe n'imana ijambo ry'ukuri ntiryitabwaho rirapfukiranwa maze abanga guhanwa no kugirwa inama n'amategeko y'imana bibera mu bibanezeza abantu bakoromberezaga ku mugaragaro umwami w'ijuru n'isi nk'uko abanyabyaha batazi imana ba kera biyamiriraga bagira bati imana ikibwirwa n'iki isumba byose hari ikizi uko gutinyuka gutuka imana bitabereye ababikoze umwe muri abo bapadiri mu kindi gihe yagize ati mana niba ubaho ihimure kuko izina ryawe ritutswe ndagukorombereje dore nawe uracecetse ntunatinyutse kohereza inkuba ninde se noneho uzizera kubaho mbese ibyo ntibisa n'ibyo farawo yavuze ati ninde ngo nyubahe uhoraho simuzi umupfapfa ajya yibwira ati nta mana iriho kandi uwiteka avuga ibyo abirengagiza ukuri ati ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose ubufaransa bumaze guhakana gusenga imana ihoraho ubari hejuru wabategetse ibyo kandi uriho kuva kera ntiyatinda kubashora mu gusenga izindi mana maze abateza umutima wo gusenga ikigirwamana ubwenge cyangwa intekerezo binyuze mu mugore ufite ingeso mbi wazanywe mu nteko nkuru y'igihugu irimo abategetsi n'abahagarariye ubutabera umunyamateka umwe yagize ati uyu muhango ni umwe mu yateje abantu guhungabana mu mutima muri icyo gihe kubwo kudasobanukirwa ibyo ari byo n'ububi bwawo baza kumvikana ko hashingwa umutwe w'abaririmbyi uzajya uherekeza abategetsi mu gihe binjira mu cyubahiro maze bakazajya baririmba bubahiriza umudendezo kandi bakajya baherekeza wa mugore nk'imana igomba gusengwa yifubitse ikigirwamana bwenge cyangwa bitekerezo wa mugore azanwa ku gicaniro aratwikururwa mu cyubahiro cyinshi maze yicazwa iburyo bwa perezida yitwaye nk'umubyinnyi wa kabuhariwe nguwo umuntu ubufaransa bweguriye ibyabwo byose ku mugaragaro nk'ikimenyetso cya yamana bitekerezo bahisemo gusenga iryo shyano rikojeje isoni ryagize igihe runaka ryubashywe cyane gushyirwaho kwa cya kigirwamana bitekerezo byakirwa n'ubufaransa bwose mu midugudu yose aho abaturage bashakaga kwerekana ko bashyigikiye ihinduramatwara uwazanye igitekerezo cyo gusenga imana bitekerezo aravuga ati kwibanda ku mategeko byararangiye ubu igisigaye ni ukubahiriza bitekerezo insengero zayo twaraziretse zarashaje uyu munsi abantu benshi bateraniye hamwe berekeje ku mugambi umwe bukaba aribwo bwa mbere hategerejwe kumvikana ijwi rivuga ukuri ubwo nibwo ubufaransa buzubahiriza gusenga nyakuri ariko gusenga umudendezo n'ibitekerezo aho tuzaharahirira indahiro nshya ku bwishya n'ihirwe by'ingabo za repubulika tuzareka gusenga ibigirwamana bidakoma tubisimbuza ibitekerezo niyo shusho nzima mu byaremwe niyo y'ibanze ubwo ikigirwamana mu mugore cyerekwaga abagize inteko umuhanzi yagifashe ukuboko maze ahindura umusaya areba iteraniro avuga amagambo akurikira mwabapfumwe ntimuzongere guhindishwa umushyitsi n'inkuba zidafite imbaraga kubwo gutinya imana mwishyizemo kuva uyu munsi ntimuzongere kugira izindi mana mwemera uretse imana bitekerezo dore ndabereka ishusho yayo y'igitangaza kandi itunganye rwose niba mukeneye ibigirwamana ntimuzongere kugira ibitambo mutamba bidatambiwe iyi nimwubame imbere y'inama y'umudendezo ariyo igaragarira mu bitekerezo icyo kigirwamana mu mugore bitekerezo yari umugore amaze guhoberwa na perezida yurizwa ifarashi y'akataraboneka maze imujyana mu bantu benshi cyane bateraniye kuri katedrale notre dame kugira ngo ahabwe intebe y'imana bamutereka ku gicaniro kiri ahagaragara cyane aho niho yasengewe n'abari bateraniye aho bose mu kanya gato nyuma y'uwo muhango bibiliya itwikwa mu ruhame nyuma yaho itsinda ry'abantu bashinzwe umuco w'igihugu binjira mu cyumba cy'inama maze batera hejuru bati harakabaho bitekerezo ubwo bari bamanitse udushwambagara tw'ibitabo tumanitse ku biti babitwaye mu ntoki ibyo rero byari ibice by'isezerano rya kera n'isezerano rishya perezida bivugaho ati ngibi byatwitse kandi bigakuraho rwose ibisazi byari byarateye ikiremwa muntu ubu papa nibwo bwari bwaratangiye uwo murimo wasaga n'uwuzuzwa noneho n'igikorwa cyo guhakana imana ibyo bikorwa by'i Roma nibyo byazanye iyo mibanire n'abantu mu bya politike n'amadini byashoraga igihugu cy'ubufaransa mu irimbukiro umwanditsi umwe yanditse iby'amarorerwa y'ihinduramatwara agira ati aya marorerwa agomba kubarwa ku bari ku buyobozi n'itorero ubwaryo kugira ngo byumvikane neza mu kuri ni ibyo guharirwa itorero ubu papa bwari bwarashyize mu bitekerezo by'abamubusabwe cyangwa uburozi bwo kwanga ihinduramatwara babwitirira ko ari umwanzi w'umwami kandi ari ikintu cyo guteza amacakubiri mu bantu bikabangamira amahoro n'umutekano mu gihugu byari mu muco w'i Roma gucengeza mu bantu ubugizi bwa nabi bukomeye muri ubwo buryo umutima w'umudendezo ugendana na bibiliya aho ubutumwa bwiza bwakiriwe hose bwakanguraga ibitekerezo by'abantu maze abantu bagatangira kwibohora iminyururu yari ibaboshye mu buretwa bw'ubujiji imico mibi n'ubupfumu ubwo bagatangira gutekereza no gukora nk'abantu bazima abami babibona bagatangira guhinda umushyitsi kubw'ubutegetsi bwabo bw'igitugu Roma yihutira kurakara bitewe n'ubwoba babafitiye papa yavuze mu gihumbi magana atanu makumyabiri na gatatu abwira umuyobozi w'ubufaransa ati biriya bitekerezo bipfuye by'abaporotesitanti ntibizasenya gusa idini ahubwo n'abarigize bose ibikomangoma amategeko gahunda n'inzego byo mu gihugu mu myaka yakurikiyeho umunyacyubahiro wo kwa papa aza kugira ibyo yihanangiriza umwami agira ati niba mushaka kugumana uburenganzira bwanyu nk'umwami niba mushaka ko abaturage bakomeza kubayoboka mukwiye gushyigikira kwizera gaturika kandi mugahagurukira kurwanya abanzi bayo abize iby'iyobokamana bateraga ibitekerezo bibi mu baturage bababwira yuko inyigisho za giporotesitanti ziyobya abantu mu bitekerezo zikabagira nk'abasazi zikababuza gukunda umwami n'ibyegera bye nk'uko bikwiye ibyo rero bikaba bisenya itorero na leta uko niko roma yashoboye gukoresha ubufaransa bwanga ubugorozi niyo mpamvu yatumye akarengane gatangira mu bufaransa kubwo kurinda umutekano w'ibikomangoma n'uw'ubutegetsi ibikomangoma ntabwo byabonaga ingaruka mbi zizazanwa n'iyo politiki imeze ityo inyigisho za bibiliya zari zaramaze gucengera mu bwenge bw'abantu amahame y'ubutabera yo kwirinda yo kuvuga ukuri no gukora ibitunganye ari nabyo rufatiro rw'ukuri rw'uburumbuke bw'igihugu gukiranuka gushyira ubwoko hejuru ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka umurimo wo gukiranuka ni amahoro kandi biva ku gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywa iteka ryose uwubaha amategeko y'imana ntazabura no kubaha amategeko agenga igihugu cye no kuyakomeza utinya imana azubaha umwami mu migenzereze ye yose y'ubutabera kandi yemewe n'amategeko nyamara ibibabaje ubufaransa bwamaganye bibiliya kandi bugirira nabi abayikurikiza uko ibinyejana byakurikiranaga abantu b'inyangamugayo bakunda umuco kandi b'abanyabwenge badatinya guhamya imyizerere yabo kandi bemera no kuba bapfa bazira ukuri ibinyejana byinshi byarashize abantu bagirirwa nabi mu bubata babura ubuzima bwabo babatwitse abandi banogokera muri za kasho abantu ibihumbi byinshi bagiye bashaka gukiriza ubuzima bwabo mu guhunga ibyo bimara imyaka magana abiri na mirongo itanu nyuma y'ubugorozi haba harabayeho abantu bake cyane mu bufaransa batigeze bamenya akaga nk'ako ko guhunga muri icyo gihe kubw'ubutumwa bwiza barenganirizwaga abahungaga bajyanye ubwenge ubukorikori ubucuruzi n'ubumenyi bw'ibintu byinshi bari bafitemo ubuhanga buhambaye muri rusange maze ibihugu bibakiriye bibagiriraho amahirwe bitera imbere uko bunguraga ibihugu by'amahanga byabakiriye niko igihugu cyabo bahunze cyabaga kihagiriye igihombo iyo abirukanwe bose baza kuguma mu bufaransa mu gihe cy'ibyo binyejana bitatu abantu bajyaga gushora imari mu bucuruzi no mu buhinzi abandi bagashyira ubushobozi bwabo mu bukorikori n'ubumenyi bw'ubwenge n'ibindi maze ubushobozi bari bafite bukabagira inama ubutwari bwabo bugatuma batsinda ku rugamba amategeko akubahirizwa maze idini rya bibiliya rigakomeza ubwenge bwabo n'umutimanama mbega ukuntu igihugu cyajyaga kunezerwa kikaba intangarugero mu yandi mahanga birenze uko kiri ubu ariko kutareba kure bitewe n'imyizerere idashobotse byatumye birukana ku butaka bwabo umuhanga wese wigisha iby'imibereho myiza umuntu wese uharanira gahunda ushyigikira wese ingoma y'ukuri maze igihugu cy'ubufaransa kibwira abantu bajyaga kugihesha ishema n'ikuzo ku isi kiti muhitemo kimwe gutwikwa cyangwa guhunga ku iherezo kurangira kwa leta kugera ku musozo ntihaba hakiriho umutimanama muri bo nta dini nta banyadini bo gutwikwa bakibaho ntawe ugikunda igihugu ngo abihorwe yirukanwa ahunge maze ihinduramatwara rigira akaga gakomeye ingaruka zayo ziba amahano mu gihugu guhunga kw'abahugeno byateye gusubira inyuma mu majyambere ku babaje mu bufaransa ibigo bikomeye by'ubucuruzi byarakinze imirima myiza yeraga cyane ihinduka amatongo gusubira inyuma mu by'ubwenge no guhenebera mu bitekerezo nibyo byabanjirije igihe cyakurikiyeho cy'amajyambere umudugudu wa parisi uhinduka nk'inzu yo gufasha bagereranya ko mu gihe cy'ihinduramatwara abakene ibihumbi magana abiri bahoraga bateze amaboko basabiriza ngo umwami agire icyo abagobotorera icyo gihe igihugu cyari mu kaga gakomeye abajezuite bonyine nibo bari bafite amajyambere bategekanaga igitugwa amatorero amashuri n'inzu z'imbohe ubutumwa bwiza bwajyaga kuzanira ubufaransa igisubizo cy'ingorane z'imibanire y'abantu n'abandi n'ibya politike byakoromberezaga abayobozi b'idini n'abategetsi ndetse n'umwami kugaragaza ubushobozi ahubwo bituma igihugu kigwa mu kaga kirasenyuka mu gihe cy'ubukandamize bwa papa harimo abaturage bari baribagiwe inyigisho zo kwitanga no kugira urukundo mvajuru ibyo ntibyari bigifite umwanya mu buzima bwabo ibyo kugirira neza mugenzi wawe umukire ntabwo yahanwaga iyo yagiriraga nabi umukene kandi umukene ntiyagiraga gitabara mu gukandamizwa kose yashyirwagamo kwikunda kw'abakire n'abafite ubushobozi byarushagaho kwiyongera imyaka iragenda ibi binyejana byinshi irari ry'abantu bakomeye ritagira amategeko arihana riragenda rituma abaturage bababazwa birenze urugero umukire yahemukiraga umukene maze umukene akanga umukire mu midugudu ikomeye amazu meza y'amagorofa yari ay'abakomeye gusa naho abandi baturage bakaba abahinzi nta mbabazi bagirirwaga ahubwo bategekwaga kubaha no kumvira ibyo babategetse byose umutwaro wo kugaburira itorero na leta wari ku mutwe wa rubanda rugufi bakabitegekwa byanze bikunze n'abategetsi ba leta n'abayobozi b'idini kumererwa neza kw'abakomeye byari nk'itegeko ridakuka naho rubanda rugufi bashoboraga kwicwa n'inzara abayibateje ntibabyiteho abaturage bari bategetswe mbere y'ibintu byose kwita ku nyungu z'umuyobozi wabo abahinzi bahoranaga ubuzima budahwema gukora kandi bagahorana ubukene budashira iyo batinyukaga kuvuga bafatwaga nabi mu buryo busuzuguritse inkiko zumvaga umukire gusa umukene nta jambo yagiraga abacamanza bari barahumishijwe na ruswa icyo ubutegetsi bw'abakomeye bwashakaga nicyo cyakorwaga gusa batitaye ku nyungu rusange imisoro yakwaga abaturage ikakirwa n'ababitsi b'umwami ku ruhande rumwe n'umuyobozi w'idini ku rundi ruhande hinjizwaga icya kabiri cyayo mu isanduku ya leta n'iy'idini asigaye agakoreshwa mu bikorwa byo kwinezeza gusa nyamara abantu bakeneshaga abaturanyi babo gutyo bo babaga barasonewe gutanga imisoro kandi bakagira n'uburenganzira bahabwa n'amategeko n'umuco w'igihugu guhembwa na leta itsinda ry'abakomeye ryari abantu bagera ku bihumbi ijana na mirongo itanu mu gihe miliyoni z'abantu bari mu buzima bubabaje butagira ibyiringiro baruhira abandi gusa ubuyobozi bwa cyami bwari bwibereye mu buzima bwa gikire no kwaya gusa hagati y'ubutegetsi n'abaturage hari kutizerana abaturage babonaga ibyemezo leta ifata nk'ibidatekerejweho neza kandi birimo kwikunda mu gihe kingana n'igice cy'ikinyejana mbere y'ihinduramatwara intebe ya cyami yari yicaweho na rudoviko wa cumi na gatanu muri ibyo bihe bibi wagaragazaga kutagira icyo yitayeho hariho ubutegetsi bwihariwe na bake bwamunzwe n'imitekerereze mibi irimo ubwicanyi hakabaho na rubanda rugufi rwashegeshwe n'ubukene n'ubujiji leta yageze ubwigwa mu bibazo by'umutungo kuko abaturage bari bararakajwe cyane byari ikintu kigaragarira buri wese yuko ingorane nk'izo ko zagombaga kuyigeraho umwami yari afite umuco wo kumva inama z'abajyanama be ariko arababwira ati mukore ibishoboka byose kugira ngo bigende neza igihe cyose nkiri ku ngoma ubwo nzaba maze gutanga bizaba uko byakabaye kumwereka akamaro ko kugira ivugurura ntacyo byamaze yabonaga ikibi ariko ntagire imbaraga cyangwa ubushake bwo kukirwanya akaga kari gategerejwe n'ubufaransa kagaragazwaga n'ijambo ribabaje kandi riteje impungenge ryavuzwe n'umwami ngo singe wahera kubwo kugirirwa ishyari n'abami ndetse n'abandi bategetsi roma yaboshyaga kugumisha abaturage mu buretwa izi neza ko bizabakenesha bityo ikaba igendereye kugumisha ibikomangoma n'abaturage mu buretwa bwayo kugira ngo roma igere kuri politiki izaramba ibona ko kugira ngo abantu bakomeze kuba imbata icy'ingenzi ari ukuboha ubugingo bwabo kandi uburyo bwiza bwiringiwe ari ukubima umudendezo guhenebera byakurikiwe n'ingaruka za politiki nk'iyo kwabaye kubi cyane kuruta ububabare bugirirwa umubiri bwakurikiyeho bamaze kwamburwa bibiliya bagashorwa mu nyigisho z'imyizerere idafashije no kwikunda abaturage babaye mu bujiji ubupfumu imico mibi yose ku buryo kwitegeka byari bitakibashobokera ariko ingaruka z'ibyo byose zitandukana n'icyo roma yibwiraga kuzabagezaho aho gushobora kugumisha abaturage mu buhumyi ku bw'inyigisho zayo n'imirimo ahubwo biteje ababarwanya kuko bari batakibiringira batangira gusuzugura ubupapa babufata nk'akazu k'ibinyoma kiremewe n'abapadiri babona abayobozi b'idini nk'ibikoresho byo kurenganya imana yonyine bari bazi ni iy'i roma inyigisho zayo nizo zari idini yonyine inyota bari bayifitiye n'ubugome bagirirwaga bugafatwa nk'abafitiye ishyaka bibiliya ntibashakaga ko bikomeza bityo roma yerekanaga mu buryo butari bwo umuco w'imana kandi yicaga nkana amategeko yayo nuko abantu banga bibiliya n'uwayandikishije roma yategetse abantu mu nyigisho zayo kugira kwizera mu buhumyi kubwo gutinya ibihano biteganyijwe muri izo nyandiko maze voltaire n'abo bafatanije banga bibiliya y'imana bakwiza hose imbuto mbi z'ubuhakanyi roma yari yararibatiye abaturage bayo munsi y'inkweto none ubu abantu basuzuguwe batyo bashavuye muri ako kababaro n'agahinda nta rutangira bari bagifite barakajwe no kuvumbura ibinyoma bitangaje babeshywe kuva kera kandi bagiye bemera batabizi bituma badatandukanya kwanga ukuri n'amakosa maze kubwo kudatandukanya uburenganzira n'umudendezo izo mbata zabaswe n'imico mibi zishimira kugira umudendezo ariko udafite aho ushingiye mu itangira ry'ihinduramatwara abaturage babonye ku bw'icyemezo cy'umwami intebe ziyongereye z'ababahagararira mu nteko y'igihugu kurenza umubare w'intebe z'ibikomangoma ndetse n'iz'abayobozi b'idini ubwo rero yari afite ubutegetsi busa n'uburi ku rugero rwiza ariko ntabwo yari yiteguye kubukoresha mu buryo bw'ubwenge n'ubushishozi yari afite kwihutira gukosora ibyababaje abaturage ariko atangira kubakira nanone ku bindi bibabangamira abaturage batutswe kenshi kandi bagifite ibitekerezo byibuka ibyo bagiriwe kuva kera batagifite uburyo bwo kubyihanganira biyemeza kwihorera kubo babona bateje ako kaga kose abari bakandamijwe ubwo bari bagiye gushyira mu bikorwa inyigisho bigishijwe n'ababarenganyaga babihimuyeho babakorera nk'ibyo nabo babakoreye ubufaransa bwari bugiye gusarura mu buryo bubabaje ibyo bwabibye kwa kwifatanya n'ubutegetsi bw'i Roma kwari kugiye kubyara ingaruka zibabaje ubwo nibwo ubufaransa bukoreshejwe n'ubupapa bwashyizeho aho gutwikira abantu mu itangira ry'ubugorozi maze ihinduramatwara ritangira bwa mbere guca imitwe y'abantu aho niho abazize kwizera kwabo ba mbere b'abaporotesitanti batwikiwe mu kinyejana cya cumi n'umunani muri uko kwanga bibiliya yajyaga kubazanira umuti w'ibibazo ikibabaje ni uko ubufaransa bwari bwarafunguriye umuryango ubuhakanyi buganisha ku kurimbuka ubwo uburenganzira butangwa n'amategeko bwari bumaze kwigizwayo nibwo amategeko yishyiriweho n'abantu yagaragaye ko adashikamye mu muraba w'irari ry'abantu ukomeye uyahutaza maze igihugu kigwa mu kaga k'imyivumbagatanyo no kwigomeka kw'abantu urugamba rwo kurwanya bibiliya rwamamaye mu mateka ruhabwa izina ngo igihe cy'iterabwoba amahoro no kugubwa neza kw'abantu byari bitakirangwa mu mitima y'abantu no mu ngo zabo nta muntu wumvaga afite umutekano uwabaga afite agahenge none ejo byarahindukaga akicwa ubugizi bwa nabi no gutotezwa byari gikwira nta mpamvu umwami abayobozi b'idini n'ibikomangoma bari bategetswe kwicisha bugufi bakemera ibikorwa bibi by'abo baturage bariye karungu inyota yo kwihimura amaherezo irangirira ku kwica umwami abari bemeje urupfu rwe bamukurikiraho agiye kwicirwa hakurikiraho kwica muri rusange abantu bose bakekwa kutemera ihinduramatwara inzu z'imbohe ziruzura ku buryo icyo gihe zari zirimo imfungwa zirenga ibihumbi magana abiri imidugudu yo muri ubwo bwami yarangwagamo ibibi gusa ishyaka rya politike rimwe ryahanganaga n'irindi shyaka rya politike maze ubufaransa buhinduka intambara gusa aho abaturage bica n'uko bishakiye i parisi imyivumbagatanyo yabimburirwaga n'indi myivumbagatanyo maze abaturage bicamo ibice bitagendereye ikindi uretse kwicana ubwabo bakamarana icyakurikiye iryo shyano ni uko igihugu cyose kibonye mu ntambara y'igihe kirekire isenya igihugu kimwe n'uburayi igihugu cyari mu nzira yo gusenyuka burundu ingabo zasabaga ibihembo by'imishahara batabonye umurwa mukuru parisi warimo inzara ikabije imidugudu yindi mu turere twose yayogojwe n'ibisambo maze amajyambere ahinduka amajyanyuma ubutegetsi burahenebera abaturage bari barahugiye mu gutozwa ubwicanyi no kwica urubozo byigishijwe na roma nuko rero igihe cyo gusarura ibyo babibye cyari kigeze ntabwo ari abigishwa ba yesu bari binjijwe mu kasho ngo baze kujyanwa kwicwa hari hashize igihe kirekire barishwe abandi barahatiwe guhunga roma itagiraga imbabazi yumva ifite ubushobozi bwabo yanezezwaga no kuvusha amaraso urugero rubi rwo kurenganya umuyobozi w'idini w'umufaransa yatanze mu myaka ibinyejana byinshi rwamugarutse mu buryo bukomeye aho biciraga abantu niho noneho imivu y'amaraso y'abapadiri yatemberaga amato n'inzu z'imbohe byari byuzuwemo n'abahugeno hambere ubu noneho byari byuzuwemo n'ababarenganyaga bari babohewe ku ntebe bagashya amato mu buryo bubaruhije nguko uko bari abayobozi b'idini ry'i roma nabo bagezweho n'akaga itorero ryari ryararenganije abantu kubwo kutavuga rumwe nabo ibyo bitaga ubuhakanyi haza kubaho igihe abari ba ruharwa mu bibi bajyanwa mu rukiko rugizwe n'abacamanza b'abagome kurusha abandi aho nta muntu washoboraga gusuhuza mugenzi we cyangwa ngo ashobore gusenga kugira ngo bitamubera icyaha kimwicisha mu gihe ingenza zakoreraga ahantu hose inkota yica abantu ntiyahwemaga gukora za kasho zihora zuzuye imfungwa nk'uko ibyumba by'inkuge zatwaraga abirabura abacuruzwa byahoraga byuzuye imiyoboro yoherezaga imivu y'amaraso mu ruzi sene mu gihe ibimodoka bitunda abantu byahitaga buri mwanya mu tuyira twose twa parisi bigana aho bicira abantu abanyamabanga bagize inama yo gukiza rubanda bari boherejwe mu bice byose barangwaga n'ubwicanyi bukomeye budakekwa kugeza no mu murwa mukuru inkota yica yarabangurwaga maze ikamanurwa buhoro buhoro mu gihe yakoreshwaga umurimo wo gusogota abandi bashyirwaga ku murongo muremure bakanyuzwamo urusasu amato yuzuwemo n'abajyaga kwicwa aba menshi mu karere ka Loire akarere ka Lyon gahindurwa ubutayu mu karere ka Alaze kugirirwa imbabazi ukicwa urupfu rwihuse ntibyari byemerewe imfungwa ahazengurutse Loire hose uhereye isomire ukageza ku nyanja ibisiga byose n'inkongoro byahazwaga no kurya imirambo yanamye ku gasozi nta kenda kayikingirije ihambiranije nta robanura rishingiye ku mpuhwe ku bw'igitsina cyangwa imyaka y'ubukuru ryabagaho impinja zikuwe ku mabere ya ba nyina zajugunywaga bucumu mu nzira uko bagenda mu gihe gito gusa cy'imyaka icumi miliyoni nyinshi z'abantu zarahashiriye ibyo byose ni kubw'imigambi y'umwanzi nicyo yashatse kuzana mu bantu kuva kera imyaka ibinyejana byinshi politike ye ni ibinyoma kuva mu itangiriro kugeza mu iherezo kandi icyifuzo cye ni ukuzanira abantu ikibi n'ubuhanya kugira ngo yanduze ishusho nziza y'imana ayitukishe maze ahindure ubusa imigambi yayo itunganye n'urukundo hanyuma ahuma ibitekerezo by'abantu mu bucakura bwe maze akabateza kwitirira imana ibibi bibagezeho nk'aho akaga kose kari mu bantu ari ingaruka z'umugambi w'imana muri ubwo buryo iyo basuzuguwe bagateshwa agaciro n'ubushobozi bwo kwica bahabwa umudendezo wabo maze akabashora mu bugizi bwa nabi ndetse bukabije nuko rero iyo pica yo kwishora mu bibi nta rutangira igaragazwa n'abicanyi nk'urugero rw'ingaruka y'umudendezo iyo ikosa ryavumbuwe mu buryo runaka satana rihindura ukundi akaryambika undi mwambaro maze abantu bakaryakirana inyota kuruta mbere abantu bamaze kumenya ko inyigisho z'iroma ari ibinyoma kandi ko satana adashoboye muri ubwo buryo kubinjizamo kugomera amategeko y'imana ateza abantu kwibwira ko amadini yose ari ubucakura kandi bibiriya ari igitabo cy'ibitekerezo bityo bazibukira inyigisho zivuga ijuru bishora mu byaha byose nta rutangira ikosa rikomeye ryateje ako kaga kose ku baturage b'ubufaransa ryabaye iryo kutamenya uku kuri y'uko umudendezo w'ukuri uboneka gusa mu mategeko y'imana iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja ariko unyumvira wese azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi abatemera ko imana ibaho abatagira kwizera n'abahakanyi bose barwanya amategeko y'imana ariko ingaruka z'ibyo bakora zerekana ko imibereho myiza y'umuntu ishingiye ku kubaha amategeko mvajuru abadashaka gusoma icyo cyigisho mu gitabo cy'imana bashobora kugisoma mu mateka y'abantu igihe satani yakoresheje itorero ry'i Roma akoshya abantu kutubaha yabikoranye ubucakura bwihishe ku buryo ingaruka z'ubuhanya zakurikiyeho zitashoboye gutahurwa y'uko ari imbuto mbi zeze ku kwigomeka kwabo ikindi kandi imikorere ye yakomwe mu nkokora n'umurimo w'umwuka w'imana ku buryo imigambi ye itashoboye kugerwaho yose abaturage ntibashoboye gusobanukirwa impamvu z'ibyabaye ngo bamenye isoko y'ukuri itumye ishyano ribagwira mu ihinduramatwara itegeko ry'imana ryanzwe ku mugaragaro n'inteko y'igihugu kandi buri wese ahita abona ko ubwo butegetsi bw'iterabwoba bwajyaga gukurikirwa n'urusobe rw'ibikorwa biteje akaga igihe ubufaransa bwamaganaga bibiliya abagome n'abakunda gukorera mu mwijima banejejwe n'uko bageze ku cyo bashatse kuva kera ubwami buhinyura akamaro k'amategeko y'imana kuko iteka ry'umuriro mubi rituzura vuba nicyo gituma imitima y'abantu ishishikarira gukora ibibi ariko kugomera itegeko ritunganye kandi ry'ukuri bigomba gukurikirwa byanze bikunze n'ingaruka z'ubuhanya no kuzimira iyo urubanza rw'imana rutagera ku bantu uwo mwanya ubugome bwabo ntibwajyaga kugaragara ko bukwiye igihano imyaka ibinyejana byinshi y'ubwigomeke n'ubwicanyi yakomeje kwenyegiza uburakari bw'imana kugeza umunsi w'ibihano kandi ubwo igicumuro cyabo cyari kigeze ku iherezo abasuzuguraga imana basobanukiwe bitinze yuko ari ishyano bagushije ku kuba barananije kwihangana kwayo ubushobozi bw'umwuka w'imana buruta ubushobozi bwa satani iyo bubererekeye utajya anezezwa no kugubwa neza k'umuntu amukorera ibyo yishakiye abari barahisemo umurimo w'ubwigomeke bagerwaho n'ingaruka kugeza ubwo igihugu cyuzurwamo n'ubwicanyi bukabije umwanditsi adashobora kurondora ngo aburangize uturere n'imidugudu byashenywe bikagirwa umusaka bibazanya agahinda kenshi katigeze kabaho maze ubufaransa buhinda umushyitsi nk'uwa nyamugigima idini itegeko gahunda mu bantu umuryango leta n'itorero byose bisenywe n'ikiganza gihumanye cyishyize hejuru kigomera itegeko ry'imana umunyabwenge yavuze ukuri ubwo yagiraga ati umunyabyaha we ntazamererwa neza no kuramba ntazaramba ndetse n'iminsi yizaba nk'igicucu gihita kuko atubaha imana ari imbere yayo kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha uwiteka ntibemeye inama zanjye bahinyura guhana kwanjye kose kwicwa kw'abantu b'indahemuka ku mukiza wabo bishwe n'imbaraga z'abatuka imana bavuye ikuzimu ntikwagombaga gucecekwa ngo birangiriraho iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku mana winjira muri bo bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera ababibonye mu mwaka w'igihumbi magana arindwi mirongo icyenda na gatatu nibwo itegeko ribuzanya bibiliya ryatowe n'inama nkuru y'igihugu imyaka itatu n'igice ishize iyo nama irivuguruza maze ivuga ku mugaragaro y'uko ibyanditswe byera bishobora kwihanganirwa abantu bari baratangaye kandi bibateye ubwoba kubona ubwicanyi butagira ingano bwatejwe no kutita ku mabwiriza mvajuru maze abantu bemera noneho akamaro ko kugira kwizera mu mana no mu ijambo ryayo nk'ishingiro ry'umuco mwiza no kubaho neza mukiza yavugiye mu muhanuzi Yesaya ati uwo watonganije ukamutuka ninde ninde wakanitse ukamureba igitsure ni uwera wa isirayeli dore noneho ngiye kubamenyesha ni ukuri ngiye kubamenyesha ukuboko kwanjye n'imbaraga zanjye nabo bazamenya yuko izina ryanjye ari yehova umuhanuzi avuga ibyerekeye abahamya bombi ati bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti nimuzamuke muze hano nuko bazamuka mu gicu bajya mu ijuru abanzi babo babireba kuva igihe ubufaransa bwarwanije abahamya bombi nibwo byarushijeho kubahwa kuruta mbere mu mwaka w'igihumbi magana inani na kane nibwo hashinzwe ishyirahamwe ryo kwandika bibiliya ry'abongereza n'abandi nyuma y'icyo gihe ho hato mu mugabane w'uburayi hashingwa n'andi asa nayo akora n'ibindi bijyanye n'icyo gikorwa mu mwaka w'igihumbi magana inani na cumi na gatandatu hakurikiraho ishyirahamwe rya bibiliya muri amerika igihe ishyirahamwe rya bibiliya ryashyirwagaho bibiliya yaracapwe yoherezwa mu ndimi mirongo itanu kuva icyo gihe iza gusobanurwa mu ndimi zisaga magana abiri n'indimi zivugwa n'abantu bake kugeza ubu kubwo gufashwa n'amashyirahamwe ya bibiliya ibitabo bimaze gukwirakwizwa hirya no hino kuva mu gihumbi magana inani na gatandatu ni miliyoni